iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi kudusanga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu urubuga rwacu rwa interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu nshuti rero aho muri hose hano muri studio karindwi muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ni ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyibanda ku buzima uyu munsi rero eh, hari ikiganiro twabateguriye cyerekeranye n'indwara indwara zikomeje kuvugwa hirya no hino m- aho muherereye turagira ngo mutubwire izo ndwara izo ari zo uburyo murimo guhangana nazo niba se hari n'imbogamizi murimo kubona zituruka kuki mubyifatamo mute mu kanya rero muraza kutubwira uko bihagaze indwara zirimo kuboneka ahantu henshi ubu ngubu ni indwara ya malariya iravugwa mu burundi indwara ya korera nayo irimo kwa- kuvugwa muri icyo gihugu hari indwara ya ebola yatangiye mm, imaze iminsi muri congo ikaba irimo kurwanwa ku buryo bugaragara I- ibihugu bikaba byarafashe ingamba abayobozi n'abashinzwe ubuzima bafashe ingamba zo gukumira icyo cyorezo ndetse no guhangana nacyo aho kiri aho cyagaragaye muri repubulika ya demokarasi ya kongo no muri uganda nagira ngo mu- mu kanya tubanze tuvugane na mugenzi wacu uh, uri uh, mu rwanda amaze iminsi akurikirana ikibazo cya ebola twagerageje gushaka abaganga bari batwemereye kutuganirira kuri iyi ndwara ariko bahugiye muri byinshi bari mu ngamba murimo gushyira mu bikorwa ingamba zo kurwanya ebola ubwo mu kanya nitubabona baraza kubasubiza ibibazo mwifuza kuba mwabaza ariko kandi ntibibabuze kuza kutubwira indwara murimo mubona aho muherereye n'uburyo murimo kuzirwanya reka rero mbaze mugenzi wacu claude ganza munyamagana uranyumva
ndakumva eugenie wiriwe neza
mwiriwe neza ye hari ikiba- iki kibazo umaze iminsi ugikurikirana cy'indwara ya ebola muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse no mu rwanda aho ingamba zafashwe kugira ngo iyo ndwara bayikumire indwara yamaze kuboneka mu bihugu nyine bituranye n'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse na uganda ubu aho uherereye uko ubibona byifashe gute ikibazo cya ebola gihagaze gute abaturage babyifashemo gute
nakoze ntuze n'abakurikiye ikiganiro muri itanga muri uyu mwanya Ah, muri rusange ingamba zafashwe haba ku ruhande rw'u rwanda ndetse no muri congo mu rwego rwo gukumira ko iki cyorezo cyakwirakwira mu bindi bice kitarageramo ariko ah, nko muri congo mu mujyi wa Goma niho kigeze vuba kugira ngo umuntu wa mbere yabonetse mu kwezi kwa kwa karindwi ukwezi gushize mu matariki cumi n'ane Ah, ariko ubu bamaze kuba abantu bane kugeza ubu ngubu byemejwe neza ko barwaye ebola hanyuma babiri muri bo barapfuye abandi babiri baracyitabwaho ndetse n'abandi bakekwa ko bahuye nabo baracyakurikiranwa n'abaganga ku kugira ngo barebe ko bashobora gukira hanyuma mu rwanda ubu inzego z'ubuzima zivuga ko nta muntu n'umwe uragaragaraho ibimenyetso bya ebola ariko ntabwo byashimye kudafata ingamba hari ikigo ah, cyubatswe ah, ni mu murenge wa rugerero hari kiga abura ku bimenyetso bya ebola cyahawe ubushobozi n'ibikoresho bikwiye nk'uko inzego z'ubuzima zabivuze Ah, ariko noneho no ku mavuriro no ku bigo nderabuzima naho hashyirwaho ibyumba byagenewe kuba byashyirwamo abantu kuko iyo umuntu agaragayeho ibyo bimenyetso ntabwo avurirwa hamwe n'abandi ashyirwa mu kato Ah, cyangwa se ahantu ha wenyine kugira ngo abandi bantu yanduza kugeza ubu ngubu ntabwo byakozwe no gupima ahantu hinjira mu rwanda baturutse mu kongo baba abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga baturutse muri kongo bagapimwa umuriro bagakaraba intoki n'amazi ateye umuti kugira ngo azakica udukoko tu- turi mu ntoki twaturutse ku bantu batuhuzanyije cyangwa se ku bindi bintu yaba yakozeho eh, byanduye ndumva nko- amahoteli amwe n'amwe ahantu hahurira abantu benshi eh, izo gahunda zashyizweho ndetse barimo barasaba ko no ku bigo by'amashuri n'ahandi hatandukanye byakorwa kugira ngo bakumire ko ebola ishobora kuba yakwinjira mu rwanda Mm. Eh, abaturage se bo abo muvugana abo muganira aho ugera babyakira gute izo ngamba eh, igihugu cyafashe zibu- zibibona gu- babibona gute
Ah, mu by'ukuri abaturage iyo muganiriye bakubwira ko ah, iki cyorezo bamaze kugisobanukirwa kuko haba mu biganiro bibera mu midugudu abajyanama b'ubuzima bagenda basura abaturage mu ngo ibiganiro bitangwa hamwe byateguwe n'inzego z'ubuyobozi n'intara n'inzobere z'abaganga kugira ngo basobanurire abaturage icyo iyo ndwara ari cyo uko yandura uburyo abantu bashobora kuyirinda ibimenyetso byayo n'icyo umuturage asabwa gukora aramutse abonye umuntu ufite ibyo bimenyetso bavuga yuko babyumvise kandi ko bagerageza kwitega iyi- ayo mabwiriza baba bahawe ndetse n'inama- n'abaganga kugira ngo iyo ndwara iramutse inageze mu rwanda cyangwa se hagize uwo babona wayanduye yakurikiranwa ataragira abandi bantu benshi yanduza ye eh, mu- mu byi- bijyanye no ku kwigisha abantu ibyerekeranye n'indwara ya ebola uravuga ko harimo gukorwa eh, amanama abaturage bagasobanurirwa ibyo bikorwa ku mu- mu buryo butandukanye watubwira neza uko i- iyo gahunda ikorwa niba hari icyo uyizeho navuga ko uh, mu buryo NNPD ikurikirana mu minsi yashize abakurikira ijwi rya amerika barabyumvise ko twanabikozeho n'inkuru Ah, bari bafashe ah, abamotari abantu batwara abantu kuri za moto kuko bavuga ko ni abantu bahura n'abantu benshi buri munsi batwara abantu batandukanye baba abanyamahanga ndetse n'abanyagihugu bakavuga bati rero aba ni abantu b'ingenzi bagomba kwigishwa bakabanza bahugurwa bakabwirwa ububi bw'iyo ndwara ndetse bakanabasaba gushishikariza kwitonda kugira ngo umuntu batwaye yaba arwaye cyangwa se atarwaye bashishoze barebe yuko uwo muntu nta bimenyetso yaba afite mu gihe yaba abifite babwirwa icyo bashobora gukora haba kumugeza kwa muganga cyangwa se bagahamagara inzego z'ubuzima ah, uwo muntu akaba yafashwa cyangwa se agatwarwa kwa muganga atajyanywe n'umuntu cyangwa se yanamujyana akamugeza kwa muganga kugira ngo akurikiranwe Eh, murabizi ko oh, ni indwara ah, yandurira mu gukora ku mu- ku muntu watangiye mu bimenyetso cyangwa se ku matembabuzi yaba ibyuya amarira amacandwe ah, n'ibindi bindi bi- byose bishobora ku- umuntu yan- iyo ya- yagaragaje ibimenyetso umukoze nawe ushobora kwandura urumva nk'abamotari rero eh, ziriya eh, ngofero bambara zikingira umutwe cyangwa se kasike ah, zi- zi- zikunda kugira ibyuya bitewe n'uko iyo umuntu ayambaye hari igihe ashyuhirana iyo ikirere kirashyushye aramutse atwaye nk'umuntu umwe ah, ufite ibimenyetso aba hariho ibyago byinshi by'uko ashobora kwanduza abantu benshi bari bwambare iyo ngofero ku munsi ubwo nk'icyiciro cya mbere kiba cyarafashwe kigahugurwa hagahugurwa abajyanama b'ubuzima ah, ba- batandukanye kugira ngo nabo nibagera mu midugudu bahugure abaturage cyangwa se babasobanurire hagahugurwa n'inzego zi- zirimo n'iz'umutekano n'iz'ibanze noneho eh, ku munsi w'ejo nabwo nko hano mu mujyi wa rubavu habaye inama mu mujyi rwagati hafi kugira ngo begere abantu kuko batekerezaga yuko haba hari abantu benshi bari mu isoko bari mu mirimo itandukanye cyangwa se mu maduka aho hafi inama tuyikorera aho ngaho twegere abaturage cyangwa se abagenerwabikorwa bagashyiraho indangururamajwi ku buryo niyo umuntu atareka gucuruza aho ngaho ari ariko aba abyumva akumva icyo asabwa akumva icyo agomba gukora mu by'ukuri ubutumwa uroye buratangwa bagafata abanyamadini cyangwa se abafite izindi nzego bayobora bakabahamagara bakavuga ati ubutumwa mugomba gutanga ku bantu mushinzwe cyangwa se mureberera cyangwa muyoboye ni ubu n'ubu uburyo ubwo butumwa butangwa cyangwa se amahugurwa navuga ko ibyo nabashije gukurikirana ni muri ubwo buryo bitangwa Ye. Na- mu- mbere y'uko tukureka ukagenda ah, akabazo gatoya urujya n'uruza mu- hagati y- y'ibihugu byombi u rwanda na congo ubona bihagaze gute ukurikije uko ubibona muri kino gihe havugwa nyine icyo cyorezo cya ebola
navuga ko urujya n'uruza rwarakomeje nubwo ahari hajemo eh, igisa nko gu- gufunga cyangwa se gukaza ingamba kugira ngo urwo rujya n'uruza rugabanuke cyane cyane ku ruhande rw'abava mu rwanda Ah, n'ubu mu kanya gatoya mu minota nka makumyabiri n'itanu ishize nari imaze guca ku mipaka yombi ah, ku mupaka muto eh, wa rubavu uzwi nka petite bariyeri ndetse na ganzasi ndahagera nsanga Eh, ntabwo byari bimenyerewe ko ushobora kuhagera ngo utange imirongo miremire ariko kuva mbere z'uku kwezi imirongo yagiye ibahirizwa bitewe no kuvuga ngo abantu bashoboraga kuba bakwinjira mu kivunge kuko buri wese agaca kuri ku- ku- cyangwa se imbere y'aba- y'aba- y'abinjira n'abasohoka uwo baterera kashe mu- cyangwa ngo akoresha cyangwa se mu rwa- urwanuko rw'inzira akoresha bakabimuterera ari n'uwo baha akajeto abaturage bambuka bakoresheje amarangantego gusa ni ukuvuga ba- abaturuka mu mirenge ikora ku mupaka bakamuha akajeto ariko noneho ubu ngubu haraba hari inzego hari inzego z'umutekano zaba abapolisi gushyira abantu ku murongo ku buryo ushobora kubona n'umurongo mm, abatonze umurongo kugera nko muri metero nk'ijana na mirongo itanu cyangwa magana abiri ni ibintu biba bitari bisanzwe bigaragara yuko ah, ari ingamba zarushijeho gukazwa kugira ngo abantu bagenzurwe bapimwe basuzume uko bikwiye ariko hari n'ikindi kibazo hari bamwe na bamwe bari kugenda basubizwa inyuma yagera ku bakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka bakamubaza icyo akora nibo rero bari gufata icyemezo bakavuga ngo uri komeza cyangwa se subirayo ni ukuvuga ngo rero urujya n'uruza uroye ku banyarwanda ntabwo bagifite eh, ku- ku- kugenda nk'uko bari basanzwe bagenda bisanzuye ahubwo ubwo inzego z'ubuyobozi nizo ziri kureba zikavuga ziti niba hagendaga ibihumbi icyenda makumyabiri na bitatu by'abanyarwanda ni nabyo minisitiri w'ubuzima yavugaga eh, ku munsi w'ejo ati niba hambukaga ibihumbi makumyabiri na bitatu kuki abantu batakwihuza bagafata nk'umuntu umwe cyangwa se babiri bakajya kuzanira abo bandi ibyo bafite ni ukuvuga ngo iyo abantu bandu- bambutse ari benshi haba hari um, ndetse ibyago byo kuba hari Bakwanduza.
uwandura muri abo ngabo byaba- biba biba ari byinshi kuruta ko hajyayo wenda abantu babiri Yego.
cyangwa se batatu Mhm.
Eh, ngira ngo niyo niyo ntumbero cyangwa se nibyo uh, inzego z'ubutegetsi ziba zatekereje bikavuga ngo kugira ngo tugabanye ibyo byago byo kuba hari abantu bashobora kuvayo bakazana icyo cyorezo bakakizana mu gihugu reka tugabanye uruza rw'abantu bajyayo hajyayo abantu bigaragara ko ko bafite impamvu yumvikana babike bagende ariko abafite impamvu zindi ahari ba- badafata ko ziremereye cyangwa zikomeye bakabagira inama yo kutambuka kugira ngo nibashakira muri kongo bakavuga bati ibyo ngibyo turabona mu rwanda birahari cyangwa se byahaboneka bakababwira yuko bagomba gusubirayo ni uko Yeah.
nguko bimeze kugeza ubu ariko abakongomani bo ah, barambuka barambuka bava muri kongo bakaza ndetse bakongera bakanasubirayo kugeza ubu abo twabashije kuganira ni uko nguko bimeze cyangwa se n'ibyo twiboneye n'amaso yacu urakoze cyane rwose uduhaye ishusho igaragaza uko ikibazo cya ebola gihagaze Eh, ubwo reka tukure cyo ukomeze dutegurire andi makuru mu kanya ubwo nibidukundira turanyarukira aho ngaho i rubavu tuvugane n'abaganga n'abashinzwe gu- izo ngamba zo gukumira icyorezo cya ebola nabo bagire icyo batubwira cyangwa se basubize n'ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika urakoze cyane claude
urakoze jene radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ikiganiro cyo kuwa gatatu twageneye ubuzima mu tubabarire telefone zirimo ziratuvangira Eh, nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika ernest niwe mpereyeho uranyumva
ndakunda bumva neza wiriwe neza urahagana hehe
Eh, ndi bugendera mu burundi ye Eh, i bujumbura mwiriwe mute rero
Ah, bugendera n'intore akazuba n'ikose eh, turi ku mugoroba Mhm. mwebwe aho ngaho ikibazo cy'ubuzima kifashe gute Ah, hari indwara zirimo kuhavugwa cyane ubu ngubu kurusha mu bindi bihe bimeze gute Eh, eh, muri ino minsi cyane indwara ivugwa ngaha mu gisagara cya bugendera ni indwara ya korera Mhm.
Eh, ikaba ivugwa mu makomine eh, mu mazone cyane cyane ya ya buyenzi na cibitoke Mhm.
aho aho bandika Iyo- yuko hafatwa ku munsi bagereranije abantu bane ku munsi bikaba biteye ubwoba cyane
Ah, ikiba- ko- korera irimo kuhavugwa hashize igihe kingana iki
Eh, biramaze nk'indwi yose bivugwa cyane yuko ari kuyikingira mbere aho basohoye n'ibyandiko yuko bijya no kudandariza kudandaza ibintu ku mabarabara ibyo by'ibitungurwa cyane cyane Mhm. Ah, murasabwa gukora iki abaturage basabwe ku- gukora iki muri kino gihe kugira ngo birinde iyo ndwara ya korera
Bo- mwa kino gihe abantu nyine ba- ba- bariko barakurikiza amabwiriza y'isuku na cyane cyane mu gukoresha amazi meza naho hamwe hamwe usanga amazi akama nka- nka mirango ya nk'ikaritsiye yo muri kamenge ya mirango ya mbere aho amazi usanga kimwe cyane mugaho nta kore ihari mugabo turabona yuko nake atagikoze bishobora gufata kubera ko amazi ata- atayariho tujya kuyavoma kure kandi uzi yuko n'ubuzima bwo mu gisagara buba bugoye umuntu arinda kujya ku- a- a- ajya kurondera icyo afungura hanyuma akagaruka aka- aka- akarondera ya mazi ugasanga ashyitsi arushi adagishobora kujya kurondera ya mazi ugasanga ikibazo Mhm. Eh, ikibazo cya korera kigomba kugendana n'isuku kugira ngo kibonerwe umuti
Ego hanyuma ikindi kiduteye ubwoba cyane ni indwara ya Ebola ivuga mu gihugu cya Kongo kandi abantu benshi bakaba baza ku bwinshi bava muri Kongo baje cyane cyane kurema isoko yaha hitwa kwasiyoni irimo itakiyoni kureye aha mu Ngagara
Ah, hanyuma si ubwo ho haf- hakozwe iki mu bijyanye n'iyo ndwara ya ya ya eh, iyi ndwara ya ebola harimo gukorwa iki mu rwego rwo kugira ngo bayikumire
bo kombire zose eh, zinjira mu Burundi zi- ba- bavuye muri Kongo barashyizeho sa- amasantere yagiye gupima icyo kiza ku bantu binjira ubu tukaba tu- tuze mugabo naho biri uko hariho ubuyira bw'imigenderanire usanga buca ahantu hatabona cyangwa abantu bashobora kuza baciye nko mu mazi basanga ntibashoboye eh, guca kuri- kuri ayo masitu yashyizeho akaba ari ahantu hake cyane
ye ariko muritwararika mukagerageza ku- kumva ibivugwa kuri iyi ndwara kugira ngo muta- hatazagira uwayandura
yego tura- turabyitwararika ku- ku bivugwa kuri iyo ndwara mbere bakaba baranashyizeho n'ama no ku mavuriro amwe amwe nka ruwakarembe tresere jean charles ahantu bashobora kwakira umurwayi iyo bafashwe na ebola mugabo rero ikiduteye amakenga cyane ni uko tubona mu bindi bihugu bavuga bica cyane uka- bikaza- bika- bika- tukaba duteye ubwoba bwinshi n'iyo ndwara cyane cyane abantu twegereye bahe bujumbura ariho tubona yuko ishobora kukihera hamwe yo- yokwinjirana kuko niho haza abakongomani benshi
yego ni ukucungira hafi mukaba amaso ku buryo itagira aho ipfumurira urakoze cyane ernest
namwe murakoze ku ijwi rya amerika Eh, twakire ku murongo wa telefone na federico uranyumva
mwiriwe neza jeni wiriwe urahagana hehe
mu gisagara cya bujumbura nawe uri bujumbura ye mugenzi Igombe.
wawe nesita tubwiye iyi mpungenge bafite ku byerekeranye n'indwara ya korera na ebola iri hakurya muri congo wowe ni iki wifuza kubwira abatwumva cyangwa se ni iki wakongera ku byo yavuze
ni ukuri nabyo sinjya kureba remesi urumva aha mu gisagara indwara ya korera irabangamiye abanyagihugu hanyuma hari ni- n'ingingo zafashwe n'abategetsi kuri bajya abantu baherereza amazi baherereza udutumbura amasambusha kugira ngo babihebe bikajya baherereza utuntu duto duto bose bafashe ingingo zo kubiheba mugoroba nkaca ngaruka nkabwira nka- mera nk'uvunira akaguha abategetsi b'igihugu ni ukuri ibyo ntibihagije kuko uri kuraraba ngaha mu gisagara cya bujumbura ni iby'ukuri tugwaye tukikiriko
ushatse kuvuga iki
ugiye kuraba umwanda umwanda uri ngaha mu gisagara urahiga iki ni igisagara kibamo abategetsi cyangwa nk'akarorero kari hagufi cyane ugiye ngaha ayi kwi- aha hahoze isoko nkuru ya bujumbura ahantu bita muri vire Mhm.
hari isoko yahiye haheze ikiringo cy'imyaka itandatu ibisigarizwa by'ibidandazwa byari bihari ntibyigeze bikuburwa iyo uhaciye wumva umunuko umunuko utagira uko ungana rimwe rimwe ugahakwa no kuvomesa rimwe rimwe ku bantu bakazishisha ariko isoko ryahiye kera aho riri impande yaho Eh, hari abantu bahadandariza ibintu byo gufungura hari amaresitora hari amazu y'uburiro hari n'ahantu badandariza amata mhm.
urumva ugaca usanga na kamaramaza uvuye ngaho uca ugenda ukamanuka ukajya ku isoko y'aho bita kwa siyoni no hambavu yaho hagaca haba isoko nshyashya bita kotebu Mm.
uhagezeho usanga ibi- ibigunda byuzuye imyanda y'ibyo bakubura bakura mu masoko ugasanga impande yaho hariho abanyagihugu bahakorera mu maresitora uri kuratembera ugasanga abantu bariko barayihereza ibifungurwa bi- by'abo bakenyezi bateka amaresitora ugasanga biriko biduma k'urusazi ugasanga imyanda amasahani ntiyogeje neza ni ukuri urumva nicyo gituma urumva mvuga ati izo ndwara tu- zi- zidufashe tukiriko hambavu yaho ugaca uraba amazi agenda arakama ngaha mu gisagara cya bujumbura rimwe rimwe wabaza muri regidezo ntibatange inyishu zitomoye ubu hari mu minsi y'iki ni ukuri urumva tugaca tubona yuko umenga urumva turagiramiwe cyane urumva abari bakwiye urumva ngira ngo ntabwo ukungene ngira batabaza batabaza amakungu urumva atabara nimba nimba ari ubukene ari ubukene bwo kubura ngo amamodoka cyangwa ibiti bijya guca iyo myanda barabukungene batabaza cyangwa basaba imfashanyo kugira bashobore kurokora abaturage I- ikibazo uvuga federico kirakomeye ni ikibazo kiremereye kandi gishobora kubangamira ubuzima bw'abantu ku bijyanye cyane cyane n'iyo ndwara ya korera cyangwa se n'izindi ndwara zifatira ku mwanda hakenewe isuku kandi Mhm.
uravuga ko nta n'amazi ahagije ahari abayobozi babikoraho iki haba hari ahandi hantu ubusanzwe hajugunywa i- iyo myanda uravuga ko hari ahantu bagenda bakayirunda mu busanzwe iyo Yo.
bahora bayita ku aho bahora bayita ahantu bita ku buterere bavuze ngo haruzuye ngo haruzuye ngo ariko barondera ikindi kibanza ku muzinga Mhm.
hanyuma aho mvuze mu gisagara cya bujumbura Mm.
uvuye kuko je asosiyasiyo ndongoye ikorera igihugu cyose iyo uvuye ngaha mu gisagara cya bujumbura ugenda mu gihugu hagati Mm.
rimwe rimwe uri kuraraba nta n'ahantu na hamwe hari akazu ka sugumwe uri kuraraba ni kuvuga nk'umunyagihugu aba ashatse guhiga aho yihagarika yihagarika mu ishyamba cyangwa akaraba ahandi hantu ajya Mhm.
nta buzu bwa sugumwe urumva rusange buri ku mabarabara kugira urumva baraba ukuntu bategekaniriza ubuzi bw'ingenzi Mm.
rimwe rimwe urumva ugaca usanga aho hantu imodoka zihagarara abantu bahadandaza ibigori byokeje n'inyama zokeje Mhm.
kenshi na kenshi ugasanga nyine biriko biraduma kuko ibintu by'isazi Mhm.
reka haba rero ruguru umuntu hajya muri ry'amabare muri tujya tubara umuntu agenda aracakuka ukagenda urasanga ari nk'ayindi umuntu ashatse guhiga akantu yihereza nta mazi ahari nta n'akazu ka sugumwe gahari nicyo gituma ubu twashaka gusaba abagenzi intwaro no kuri icyo kibazo bagihagurukire bagihagurukire mugabo ubu niho tubona kureba ikirando iraza ku murindi munini kuko ryari umukuru w'igisagara cya bujumbura yaravuze yuko ngo abantu barenga ijana niba ari na mirongo itanu aribo bamaze gufatwa iyo ndwara ya korera ni ukuri batabazi kandi bongere bagire ubwo wumva hakuba ku buryo bufata ingingo z'abajya abantu barinda dutuye bagerageza urumva kwijukira ikibazo cy'isuku cy'isuku batumye batabaza amakungu cyangwa bagerageza bafashe igihugu kugira urumva icyo kibazo cy'isuku bagire ntitwogire ubukene amaguru cye tugira urumva n'izo ndwara bifatiye ku isuku rike
hanyuma se abaturage tuvuge abanyagihugu ubwabo turimo gusaba urasaba abayobozi kuba bakwita kuri iki kibazo cy'isuku uruhare ubona abaturage bo babigiramo tuvuge nko ku byerekeranye n'utwo tuzu twa surwumwe dufashe urugero hari ukuntu bashobora kuba babikoramo nk'umuganda bagacukura imisarane hafi y'imihanda cyangwa se n'ahandi hantu kugira ngo abantu babone aho biherera
ikibazo cy'umwanya mu rundi kiragoye ebyiri igituma kigoye nk'akarorero ka mbere kari hagufi cyane katari na kure urabona hari ikibazo cyo guja gutira icafu urabona ngaha mu makaritsiye tuba tuba tuba duherereye hari ikibazo cy'imicafu hari amamodoka rero bajya guta imicafu mugabo ugasanga ikibazo cyo gukura imicafu mu ngo bajya kuyita nyine iyo ku mayira yo bajya kuyita ugasanga abantu bariko barabicindaniramwo bamwe ngo nk'iryo bari kwirirwa twari ibisoko abandi bari kwirirwa twari ibisoko hakabura isoko hakabura abantu nyine baba baha isoko bazwi neza urumva bashobora gukora ico gikorwa bitaho n'ubu ugasanga baguma batsindanira ku banyagihugu ntibahiza ngo batware ya micafu bayikure muri karitsiye bajye kuyita niba uri buri tuvuge nko ku nzu ikundu ntugire baze gutora ya micafu bayijyane kuyita hanyuma ikigira kabiri ni ayo mazi urumva umunyagihugu niyo yoba agize tinge yitwararika isuku kuko kuba mu gisagara bazi yuko twese turazi ko umuntu ategerezwa kugira isuku utegerezwa kwambara impuzu menshi utegerezwa koga utegerezwa nyine gukoropa mu nzu yawe mugabo urumva amazi udaheceza ngo uyaronke urumva yuko kiba ari ikibazo rimwe rimwe urumva ukumva bariko baravuga ku maradiyo amaradiyo mugabo akorera ino bariko baravuga ku iradiyo ti nk'ikariki imaze indwi canke iminsi icuma c'amazi kandi ima ry'amazi riharanga urumva yuko ako kaba ari akamaramaza indwi ni nini cyane
ugerageze kwigira iryo suku mugabo ugaca usanga nturose y'amazi ukeneye amazi urumva niyo nico kintu ca mbere na mbere bikenewe rwose mu gisagara ubu amazi baravuga ko ari isoko y'ubuzima amazi kandi akenewe mu bintu byinshi cyane ku marindwi yose rero nta mazi ni ikibazo gikomeye ubwo abadukurikiye twizere ko abayobozi yenda bashobora kuba bazagira icyo babikoraho reka ngushimire cyane yego ugiye kuraba nk'amazi mu bintu by'amatwarete ugaca usanga akenshi nk'umuntu aba atunze abana impuzu y'umwana ntimesuye abantu bakunda konona impuzu ukaraba nyiri umuntu utunze abana urumva ukamara nk'iminsi itatu cyangwa ingahe atamazi ufise urumva izo ndwara nta kuntu zishobora kubura indwara zitegerezwa kuza gukorera nyine ayo mazi ni ukuvuga ko mujya kuyashaka kure amazi ngo ntitwumve igituma ayo mazi aba akene twifitiye tanganyika eka n'inzuzi nyinshi tubona igituma wumva iryo shyirahamwe ryegereza ridashobora kugira ingufu nyinshi kugira amazi agume aboneka
twizere ko abashinzwe regidezo ubwo bakurikiye bashobora kuba bakurikiye ikiganiro babitekerezaho bakareba ukuntu babakemurira icyo kibazo ndumva ari ikibazo kiremereye urakoze cyane yego murakoze cyane imana ibahezagire cyane yego namwe radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku byerekeye ubuzima twakire didasi dida wiriwe neza
wiriwe uri hehe
ni muyinga muyinga mwiriwe mute
turiwe neza nuko mwe mufite ibibazo bihe bijyana n'ubuzima amagara y'abantu aho ngaho muyinga
aha ngaha aho mbereye nta bibazo ndi kubona Mhm.
rero nari neza yego mwebwe mumeze neza muf- nta bibazo mufite by'amazi nta bibazo mufite by'isuku eh, nta ndwara zugarije abantu aho ngaho
nyakubahwa hagira ibibazo ikibazo kigira umuntu mvuze muri rusange ngo hariho abafite ibibazo eh, ntabagiye kurengera karindwi bemerera ku ruhande rwanjye nta kibazo mbona afite mbona meze neza singwaye ariko indwara zo ziravuga turazumva ariko nyine uko biba bimeze kose umuntu ashimira imana Mhm.
Eh, Eh, mwe ni ugushimira imana ko i- i- iwanyu bihagaze neza
yego Mhm. none se abandi wabagira inama ki mwebwe mu muyinga muri mu mujyi cyangwa muri eh, muri ruguru ahantu mushakisha ah, mushaka amazi ataturuka muri regidezo
Eh, ni mu misozi ni mu misozi nta mazi ya rigigeze dukoresha mufite amazi y'isoko
yego Mm, ni meza se
yego nta ndwara abantu Ni meza, bashobora ni meza.
kwanduriramo iyo iyo bishyitse hakagira abagora baragora nyine kuva na mbere indwara zamize Mhm. Ariko, mu- u- kuyakoresha muyakoresha gutyo nta nta kibazo abatera ntabwo mugomba kuyacanira kugira ngo mwice za mikorobe n'ibindi
uko turavuga cyane uko nyine tuyoga uko nyine eh, bamwe bamwe nta ngorane eh, abatera eh, muri make yembo nawe se ariko nta kibazo Mm. ubundi ubundi abantu bakunda kurwara ndwara cyangwa ngaho i Mu- i muyinga
Eh, malariya Mhm.
eh, nka byatsi byatsi biturutse ku busambanyi ni- nibyo mbona bi- bisa n'ibiba bihagwiriye urumva ibyo nabyo leta nta kuntu yabibuza Nta- nta kuntu iyo leta yabibuza
yabibuza gusa
mbwira ni- nta nta kuntu yabibuza kubera iki
rero wowe utuntu gusambana hajya leta yokurikirana umuntu ku yundi kugira impunzi kuza gusambana Ni- ni ikibazo gikomeye cyane aho ngaho
Eh, ntabwo bikomeye cyane gusa birahari abarwayi barahari gusa ntabwo ari benshi cyane mugabo unyine kitaramenyerewe n'indwara mu gihugu Mm, ariko barabizi ko uh, imibonano idakingiye ishobora gukurura indwara nyinshi cyane cyane iyo uvuze ubusambanyi n'uvuga ko abantu baba babonana n'abantu batandukanye uko bishakiye
barabimenya nyine urabona kenshi biterwa urabona aha iwacu iyo umuntu yihorerewe akumva nyine arabishatse uwo bahuye nyine agira kuko ni- ibyo byo kwikingira nta nta n'ibyo bigera biyumvira
Mhm. twizere ko babyumvise
alo nitwizere ko babyumvise ko kwikingira biruta kwivuza
yego
Eh. sawa rero ndagushimiye cyane kuba uduhamagaye didasi urakoze cyane
yego namwe murakoze Ye. radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na eric eric
ubu urakomeye
gakomeye nuko urahagana he
bidumbura Mhm. i bujumbura abadukurikiye batubabarira amatelefoni yo mu rwanda arimo kutugora ntabwo arimo gucamo niyo mpamvu dufite abantu bo mu burundi benshi na- ariko n'abandi nabo barimo kuduhamagara nuko zitarimo gucamo neza Ah, nuko wowe aho uhagaze byifashe gute ibijyanye n'amagara y'abantu
igikorwa cya bujumbura ibijyanye n'amagara y'abantu bisa n'ibitari ko birifata neza kuko hari ikibazo cy'amazi Mhm.
n'amakaritsiye ariyo ari ku mpera z'igisagara aya twita ngo ni amakaritsiye periferike ariyo asanzwe agwiriyemo n'abantu benshi
Mhm.
hariho ikibazo cy'amazi kidasanzwe ugaca usanga baguma barwara amakorera Mm, bagenzi bawe nabo bari Abagana bamaze bo- kubivuga
alo ni bagenzi bawe bari bamaze kubivuga kuvuga icyo kibazo cy'amazi barimo Ernest na Federico bavugaga ko i Bujumbura hari ikibazo gikomeye cy'amazi ndetse n'umwanda
ego icyo kibazo ki- ntigisanzwe hano ikindi nacyo mu burundi turafite ikibazo cy'abantu benshi barwara malariya Mhm. Nge Didas nawe yari abivuze ko hari ikibazo cya malariya
ego kandi ikinsubiza ku kutamenya ko abanyagihugu b'abarundi kuko ugiye kuraba mu burundi ntibaribyukira gukoresha umutegetera neza
biterwa n'iki ko nzi ko abaganga bakunze kubisobanura kenshi
barakunda kubisobanura aba- abanyagihugu b'abarundi umutegetera ntibakunze kuwukoresha kuyica bivuga ko benshi usanga bawutungira n'inkoko abandi ugasanga ntibawumanika mu- imbere y'uko baryama rero basaba ababijejwe ko bohagurukira ico kibazo ba- babicize nko mu rwego rw'abaremesha kiyago bakigisha rwose abenegihugu kugira ngo bakoreshe neza Mm, baracyatungiramo inkoko baracyashyira mu amatomati bahinga baracyakoresha utwo tu izo nzitiramibu mu, mu bihingwa aho kugira ngo bazikoreshe uko bigomba gukorwa
ahubwo kenshi biribonekeza cyane cyane mu- mu misozi yo haruguru ya bujumbura kenshi ibyo biraboneka nk'abantu barima utuboga mu rugo ugasanga barazitije imisegetero ugasanga bayigirira n'inkoko ibintu byinshi nyine byose urumva ko bica bigira ingaruka ku mugore w'abantu kandi Mm.
urabona malariya nayo mu burundi isigaye yabaye nk'ikiribwa kuko raporo yawe ivuga ko n'imyaka magana umunani bahitanwe nayo ugiye kurebye ibiharuro biregeranye cyane n'ibyo ngaho hakurya muri kongo bakudebora Mhm. none se ubwo nkawe nk'umunyagihugu ureba uburyo abo bantu bakoresha i- tuvuge nk'imisegitera wumva hakorwa iki abaganga baba bashatse iyo misegitera bakayegereza abaturage abaturage bakayikoresha nabi kandi babizi umuntu yavuga se ngo ni uko badasobanukiwe cyangwa ni izindi mpamvu zibatera wumva hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo gikemuke
nisanzwe mu burundi dukunze guca umugani ngo utosera ipfuku aho jyako leta nk'uko yitanga ikarondera uburyo bwo kugura iyo misegetera ikaza kuyitanga nk'imfashanyo mu gihugu kuko mu burundi nta misegetera baguriye boraba bagahumiriza inyigisho zikamaho bakije nk'ubwo baremesha kiyaga kuko aribo babana n'abanyagihugu kenshi mbere bagashyiraho n'ibihano ku bantu basanzwe bariko barayikoresha ikitagenewe bagahanwa Mhm, bagahimiriza kugira ngo imiryango yose igira ryaho umutegetero rimwe muti mhm. kuko ubu bibaza ko byogabanura Mhm.
ubwandu bwa malariya Mm. uwo nguwo uba akoresha iyo misegetera mu turima tw'imboga aba bi- ntabwo aba yihishe biba biri ku mugaragaro ku buryo abatanga n'urugero rubi uti ibihano bishobora kuba byagira icyo bifashaho
ego kuko kenshi imisegetero y'uko yakoresha icyo itagenewe biragaragara kuko ni ibintu bagirirwa mu nzu ni ibintu usanga biri hanze urumva n'abaryozwa intwaro muri ako karere bobibona hama ariyo bafatira ingingo bagafata ingingo mbere no guhana bagahana bityo umwe wese akamenya ko umutegetero ari wo kujyanamo atari wo kororeramo cyangwa kurimamo Ye, ndagushimiye cyane erike
ego nawe nibyo neza Mm, twakire sabato uranyumva wiriwe
Mwiriwe neza uri hehe
Eh, koko nitwa sabato israel ndi mu kagari ka nyagatovu mu murenge wa mubuga hano mu karere ka karongi mu rwanda mu ntara y'iburengerazuba aha telefone noneho ziciyemo n'aba- Eh, Na- n'umuganga twari turimo tugerageza nawe telefone ye yanze gucamo ye karongi mwiriwe ndabishimiye muterere cyane kuba nongeye kuvugana na radiyo y'ijwi ry'amerika kuko nari maze nk'amezi abiri tutavugana kandi murabizi ko nu- ndi umwambasaderi ukomeye cyane w'ijwi ry'amerika wari waragiye heza ahubwo
nawe bita utubazo twa telefone hari igihe telefone zivumbura ariko nagerageje kuhavuza bukaboneye Eh, wakaboneye umuganga Eh, nakaboneye umuganga rwose nuko nuko Eh.
ye Mm, hanyuma se aho ngaho ibibazo by'ubuzima byifashe gute hari indwara ki zikunze kuhaboneka aho uherereye aho ngaho muri karongi
Eh, banakunda kuyita cyane mu rusenyi rw'abadasenya niko njya nkunda kuyita Mm, Eh, indwara usanga nk'intanga zihari cyane cyane ni ni nka malariya Mhm.
Eh, harimo indwara tumaze iminsi rwose twari dufite mu minsi i- ishize kandi yari imaze iminsi yogoza hafi igihugu cyose ariko igeze muri ibi bice by'i karongi ikigezeho nkana bita shishikara yo kwishima y'uduheri mm.
urukumvikana hejeni Eh, ndakumva uravuga ko hari indwara ya shishikara yibasiye abaturage ndakumva ndakumva
ubwo rero iyo ndwara ya shishikara niyo yari imaze iminsi hari ariko abaganga bari kugenda bayibonera umuti ku buryo usanga abana benshi bari koroherwa kuri ubu ngubu
shishikara bajya bayihuza n'ikibazo cy'u- cy'umwanda
Mm, bayibuza n'ikibazo cy'umwanda ariko usanga nanone rimwe na rimwe nka- nka- nk'umubare munini cyane ku ijana uba usanga atari n'umwanda kuko ni indwara yandura kandi ushobora no ku- no kwegerana n'umuntu utari ubizi ko ayirwaye akaba arayikwanduje cyangwa ukambara n'umwenda we utari ubizi ko ayirwaye akaba arayanduye ariko eh, purusa purusa nanone nyinshi wa mugani zikomoka ku- ikomoka ku mwanda Mm, ashobora kuguha umukono nawe uka- uka- ugahita ubyandura
yego kandi ari nabyo twanahuza n'iyi ndwara ya ebola uzi ko nkatwe muri ibi bice by'intara y'uburengerazuba Mhm.
bavuga ko turi mu gice gi- gi- gifite ibyago byinshi kubera ko duhana umupaka na repubulika iharanira demokarasi ya kongo Mhm.
Eh, ariyo mpamvu uba usanga du- du- du- dushishikarizwa cyane gukaraba nk'i- nk'izo ntoki dukoresha amazi meza n'isabune kugira ngo by'ukuri twirinde nk'izo ndwara cyane cyane ko tuba duhura n'abavandimwe bo hakurya inshuro nyinshi kubera ko twe- tubegereye cyane murabikora se izo ngamba ba- bafashe bakaba bagira inama murabikora
Eh, turabikora kubera ko tuna- ndana- nanashimira cyane polisi y'u rwanda na- n'abayobozi b'umurenge wa mubuga
Mu- tubabarire telefoni ya sabato igomba kuba icitse ntabwo nkirimo kumwumva ni radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ibyerekeranye n'ubuzima byerekeye amagara y'abantu sabato uracyanyumva Impamvu tugomba kubikora uko byagera kose kugira ngo dukomeze gusigasira amagara yacu Mm. Eh, telefoni yawe yari yagiye ariko ndumva washimiraga abayobozi uburyo babafasha ntabwo ibindi ntabwo twabyumvise Eh, nashimiraga abayobozi b'inzego z'ibanze cyane cyane b'umurenge wa mubuga na- n'ubuyobozi bw'akarere ka karongi Mhm.
uburyo ba- bage- barushaho kuduhugura no kutugira inama uburyo twarushaho gusigasira amagara yacu n'ejo navugaga ko hari umuyobozi wa daso witwa firemo daso w'umurenge wa mubuga wari waje kutugira inama uburyo tugomba ku- ku- ku- kujya dukaraba intoki tuga- tukagerageza ku- kubana na bagenzi bacu muri kongo ariko tutagiye kwegerana cyane kubera ko twe tuba tuta- tutasobanukiwe n'uburyo ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- twabona ibimenyetso by'abagirwaye Eh, ariko batugiriye inama batujya nimujya mubona nk'umuntu mukabona yenda hari nk'utumenyetso duke duke dushobora gu- gufatika mujye mutubwira kugira ngo twebwe tuze twirebere niba ariyo ariko noneho tukirinda no kuramukanya cyane mu ntoki kandi igihe ubu bibaye ngombwa kuramukanya ukagerageza gukaraba amazi meza n'isabune Ye. Ese nk'ubwo nk'ubwo tumenyetso ni nk'utuhe ba- uwo- waba wibuka bababwiye ushobora kuvuga nawe ubwawe ushobora kuvuga uti mbonye ikintu runaka ngomba gu- gu- kure- gukora ibishoboka byose ku buryo ntandura
Eh, hari nk'ibimenyetso ba- bavuze eh, nko gu- nko gu- nko guhinda umuriro Mm.
eh, guhinda umuriro noneho hari noneho n'ibindi bimenyetso bya bya bya bya karundura nko nko ku- nko kuzana amaraso mu myenge yose igize igize umubiri a- ahari umwenge hose kuzana i- i- noneho ku buryo ushobora nko gukoraho nko ku muntu ayo matembabuzi y- y'amaraso cyangwa y'ibyuya ni- ni- n'ibindi bimenyetso nk'ibyo ku buryo ushobora kubikoraho ugahita wandura direct ariko noneho bakavuga yuko u- ubonye ariko nko ku- nko ku- nko guhinda umuriro cyane cyangwa se ari kuzana nk'ayo matembabuzi ahantu hose hari umwenge ushobora guhita utabaza inzego z'ibanze batubwira umubare ija- ijana na mirongo i- nubwo ari ijana na makumyabiri na kane ushobora guhamagara kugira ngo babe babe ba- bagushakira ubutabazi bw'ibanze cyangwa ugahamagara inzego z'umutekano cyangwa inzego zi- z'ibanze zo ku mudugudu kugira ngo babe batanga amakuru hakiri kare baze barebe niba ari ebora basanga atera nyine bakaba ari amahirwe basanga ariyo uwo muntu bakaba bamu- bamujyana bakamuheza kugira ngo adashobora kwanduza abandi Mhm. Nuko ndumva amasomo barayakurikiye neza rwose zabato Eh, nibyo rwose Eugenie.
sawa urakoze cyane reka ubwo nkureke ukomeze utwo wari urimo nawe
Eh, ariko hari hari umuntu rwose uwo muntu uba waduhamagaye aduteguza kuvugana na radiyo irya- na radiyo ijwi rya amerika Mm.
Eh, afite ijwi ryiza cyane rwose umubwire ko sabato amusuhuza cyane numvise rwose ari umubyeyi mwiza aba afite ikinyabupfura kandi abanyamakuru benshi ba radiyo ijwi rya amerika iyo turi kuvugana na gutya cyangwa nk'abamwe- nk'abaduhamagara mwumva rwose mwatwubashye cyane mufite ikinyabupfura ni ukuri ibihe bijya bindengana bwa imana yo mu ijuru ibaha umugisha cyane urakoze cyane sabato ni uwaguhamagaye ni fatuma karara arimasi
Ah, ni umuntu mwiza cyane umubwire ko sabato nyagasovu amukunda sawa rwose ndamubwira hanyuma ubwo nawe udusuhurize abanyakarongi ah, ubwo ni ni mu badasenya harya mu rusenyi rw'abadasenya ku mubuga w'intore nuko nuko ndumva ari ikivugo gikomeye cyane kandi cyiza
murakoze neza sawa twakire ku murongo wa telefone na fidele fidele wiriwe
mwiriwe ndabumva cyane ye urahagana hese
i kigali mu rwanda i kigali mumeze mute wi mumeze mute i kigali
turi amahoro tumeze neza nuko ariko ndatangira ku byo sabato yavuze ngo nimero bahamagaraho ko ubonye ibimenyetso bikomeye cyane bya ebola nko kuruka amaraso cyangwa se gucibwamo yasaga n'utayibuka neza wayitanga
ijana na cumi na kane niyo baduhaye batubwira ko tubonye ibimenyetso bikomeye cyane ku muntu ufite ikibazo cy'amaraso ahantu hose ko duhamagara ku ijana na cumi na kane hanyuma mugatabaza inzego zibishinzwe urakoze cyane icyo cyorezo rero cya ebola dufite impungenge hano dutuye nyine muri muri mu rwanda ndetse muri congo ku buryo abajya kujabuka bajya hakurya abavuye mu rwanda bajya goma ntabwo byemewe cyane ubu ngubu ntabwo ari byo kuko ikibazo cy'uko muri indwara nyine ikomeye cyane yadutsatira mu rwanda ariko mu rwanda ubutegetsi bwacu bwashyizeho ingamba zikomeye cyane ko umuntu wese agomba gupimwa temperatire akareba ubushyuhe afite bakoresheje za kamera ndetse n'abageze mu rwanda nabo amazi meza n'isabune kugira ngo isuku nyine iyo ndwara muri congo itadufata
ntabwo murimo kwirara ngo muvuge ngo mwebwe muri kure gatoya ya congo
ntabwo turi kure kuko imijyi ya goma na rubavu ariyo gisenyi ya kera ni imijyi isa naho ifatanye ku buryo idatandukanye n'akantu na gatoya ku buryo abantu bambuka bava goma baza mu rwanda guhaha dore ko u rwanda ry'isoko ryabo ni abantu barenze mirongo irindwi ku munsi kugira ngo rero ukonka ahantu hose ni uko bagabanyije mu goma zabo ndetse n'abanyeshuri bagabanyije ukuntu baza kujya muri congo mbese iyo ndwara yo muri congo irakomeye cyane ni icyorezo mbega ndeka byatugoye kubasha kubona muganga aho ngaho rubavu aho ngaho ku gisenyi kugira ngo adusobanurire n'ubwo bari babitwemereye ariko ntabwo telefone zirimo kugira ntizirimo gucamo bari kutubwira neza ingamba aho zigeze n'uko ikibazo gihagaze mu byo abashinzwe ubuzima barimo gukora ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi
ingamba cyane ahantu hose rubavu za kibuye za cyangugu za musarama ku buryo mbese dufite impungenge ko abo bakongomani ko bakunda kugira umwanda cyane umwanda wabo leta ko badusiga indwara twe u rwanda turi igihugu gikomeye cyane gifite isuku ihagije cyane mu mahanga yose arabizi
cyane cyane kigali
i kigali cyo rero tuba dufite na ka siporo dukora ka siporo kabiri mu kwezi kugira ngo tugabanye indwara zikomoka ku mubyibuho za diyabete za hiperitansiyo za puresha tugakora urugendo n'amayobose ku cyumweru cya mbere n'ikimwe cya gatatu cy'ukwezi kugira ngo tugabanye amasukari mu mubiri wacu
ni abanyakigali gusa bakora iyo siporo cyangwa hari n'abandi nabo bafite umunsi wabo wo kuyikora ko numva ari ikintu cyiza
nabyo byabaye desantararize biri no mu ntara ariko i kigali niho nyine bifite ingufu nyine ko muri kapitali nyine biga ariko no mu ntara no mu turere usanga bafite aho bakorera siporo kugira ngo bagabanye amasukari mu mubiri wabo ntacyo muzajya mubera urugero n'abahagenda
yego ikindi rero isuku yo ni yo irasanzwe nyine mu rwanda nyine gusa twari dutoye n'ikibazo gitoya kijyanye na iki kirwara kiri muri congo cya ebola mbese abantu bose bafite ubwoba bakoraga ingendo tujya za goma usanga twahagaritse imitima baratubwira ngo twe kujya muri congo ku ngendo zitari ngombwa tugabanye ingendo kugira ngo tutazana icyago mu banyarwanda yego rero abantu rero bijyanye na ekonomi nyine no guhaha no kugendagenda nyine usanga nyine barahagaze mbese ibintu makeya biragenda buhoro birumvikana buhoro
ye Ibindi bisanzwe byo ni ni indwara nyine zisanzwe ka malariya nyine ka malariya eh, ni shishikara Mhm.
yes dushishikara no mu mujyi i kigali irahari uwitwa sabata yatubwiraga ko ka- i karongi bari bafite icyo kibazo
oya ni umuntu umwe umwe ubona nyine yavuye mu ntara z'i kigali nyine kubona afite yenda ibyo biheri nyine ku maboko birimo amazi nyine ni umuntu umwe umwe ntabwo ari abantu bose Mm, nta- ntabwo ari benshi kigali uretse ko hari isuku nyine mhm, ubwo rero abo mu ntara nibo bafite ikibazo nyine cya shishikara nyine niyo ndwara iteye ityo mm. hanyuma ku bijyanye n'amazi abo mu burundi mu bujumbura batubwiraga ko bafite ikibazo cy'amazi bigatuma ni- n'iby'isuku nabyo bi- bi- biba ikibazo gikomeye uretse ko hari n'indi myanda idakurwa mu mujyi
Eh, ikibazo ubundi ahantu hose ku isi ari rusange nubwo amazi ariyo yagize itatu rya kane by'isi yose ariko mu mijyi mu rwanda n'ahandi mu burundi ndetse na uganda n'ahandi amazi nyine aba ari makeya usanga nyine tuyagura nyine ijerekani amafaranga magana atatu ubu ni impeshyi byumvikana Mm, ariko amazi nyine aba ahari ku buryo nyine agenda agurishwa buhoro buhoro buhoro buhoro mhm, iyo rero bibaye impeshyi imvura ikaba yarahise aba bafite za- za tanke amazi nyine ashiramo mm.
ashizemo mwe ariko ntabwo mumara nk'icyumweru mudafite amazi
Eh, bagenda bakora repartition mu makaritsiye akagenda aboneka nyine ariko ugasanga ari amajerekani Mhm, ari ku murongo amajerekani magana atatu mhm.
ategereje ko buri wese ajyaho gutyo gutyo gutyo ni ugusaranganya Ni ugusaranganya ariko ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane Mhm, nibwira ko icyizere kizaba cyakemutse okay sawa urakoze cyane fidele ikibazo kindi cyegereye rero ni ni akavumbi
akavumbi mukenda yakavura noneho
ikeneye akavura urumva bibaye impeshyi nyine haza nyine akavumbi Mm, akavumbi kabyara ibicurane n'inkorora mhm, Eh, nyine turi muri afurika uburyo nyine uko bimeze nyine mhm, ikintu tuvuga rero ni uko imvura yaduteye impungenge duteye ubwoba mhm.
ariko abategarugori bacu barahagurutse nyine barayirwanya nyine ku buryo mezure zafashe cyane zikomeye cyane Mm.
Ah, icyangombwa ni uko ni ibyo zubahirizwa rero murakoze Eh, urakoze cyane fidele Hello?
we ndavuze ni icyangombwa ni uko izo ngamba zafashwe n- abanyagihugu bazimenya kandi bakazubahiriza
yego yego Eh, urakoze cyane
tuvuze umuganga ariko uko uko bimeze muganga eh, muganga ntabwo telefoni yanze ubu ngubu icyakora ndimo kubona amatelefoni yo mu rwanda arimo gucamo nitugira amahirwe turaza kumubona tutamubona kandi tuzamubatumira mu- ikindi gihe ariko mwanabaza n'uri n'uri- n'uri rusizi n'uri bugarama
Mhm.
ko hariya hose hambukira abanyekongo kandi abanyekongo bagira umwanda bagira ibikuta tita ku bintu mbese bagira igihugu cyabo barakigira akajagari ntagira orudurendega
nibyo
Eh, buriya ntabwo bagira gahunda abanyakongomani buriya Mhm.
Mm, buriya bashobora ku- kwambukira aha mu kivu kwambukira ahantu mu kavuyo mu- muri kanya Mhm.
ugasanga indwara igezeho rwose niyo mpamvu rero mugomba ku- Mm, hano wagira kuyikumira ku buryo bwose
maze rero murakoze cyane ye urakoze fidele mudusubize bose yenda basuhuza twakire na Yes, sir.
fabien fabien uranyumva
ubwo ndabumva ye urahagana he
ndi mu kirwa mu burundi Mm, mumeze mute se aho ngaho igice uherereyemo
n'amahoro hameze neza kubera hameze neza n'agatwara karimo kararenga karimo kararenga buke buke Mm. hanyuma ikibazo cy'amagara y'abantu gihagaze gute
Eh, urumva bonga ari mu karere inama y'ubujumbura ni ukuvuga ni mu karere k'imbo Mm, indwara usanga ikunze gukoraho cyane n'indwara ya malari mhm.
indwara ya malariya
yego basanze indwara ishobora kuba yica abantu benshi nta mu burundi Mhm, rero mugabo kuva leta igira ko ikushoboye kose ifatanyije n'ubuzima bw'amagara y'abantu kugira ngo barwanye iyo ndwara mhm.
Bata- batanditse kera mu mwaka waheze batanditse kera ubu ngubu bariko barabigisha nka- nka ruguru bigisha abantu bashobora kuba bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo ku- gushikira nk'abantu bakabapima mu gihe buboneka ibimenyetso bya malariya yego hanyuma wowe aho uri urabona imisegetera bayikoresha uko bikwiye hari abavandimwe batubwiraga ko imisegetera abantu bayikoresha nabi noneho bigatuma malariya ikomeza gukwirakwira aho uri bayikoresha gute
musanze abantu abantu bijya abantu baragoye hari bamwe bayikoresha uko bikwiye n'abandi bakoresha uko bikwiye ugasanga hari nk'aho bayihaye bayimanika ngo bayiryamemo mu gihe cy'ijoro ugasanga bayitaye nk'aho wohoye mugabo abayikoresha barahari abayikoresha barahari kuko usanga ni ukuvuga mu bintu by'abantu ibintu usanga bayishyira bihaye ugasanga bamwe barakoze igihe bamwe ntibagikora
ntago ntago bayikoresha mu mirimo mu turima tw'imboga
ibintu byatsi biba ari gusanga barayishyizeho icyuma gisanga barayishyizeho kuko wumva amaduka akayikoresha mu kuyifuka akayijyana ahandi akakoresha ibindi bitagenewe uwo musegeteri
hari uwari urimo hari uwabasabiraga ibihano ababikoresha gutyo
ibihano ibihano biragoye kugira ngo buri rugo buri rugo ugeze wawe yuko umusegetera ugize ibyo biragoye biragoye ariko abaremesha kiyago babibona
abaremesha kiyago baba bahari baguma bamwiriza baguma bamwiriza ariko urumva abakwisiga ibyo babahirije ntabura hano ikindi nacyo indwara ishobora kubivuga ubuye n'indwara ya korera yego ishobora kuba yibonekeje nk'uduce duke duke two mu kubaka bujumbura korera korera na malariya bazabujumbura byabaye bidashoboye ko ibicuruzwa ibyo byo kurya bacuruza nko mu masoko barahimiriza ko n'abantu boza baragira isuku aho babaye rero nibaza ko iminsi imbere nubwo biri korera ishobora kugabanuka mugabo bituma usanga bituma ari byinshi hariho amazi usanga ataboneka nk'uko bikwiye ugasanga n'aho muri ibyo bihagira isuku uko bikwiye rero usa nkaho wowe waba wakwifuza hagati yego ubwo nibikunda iyo suku ikaboneka n'iyo korera nayo ishobora kuzahava bidatinze
isuku ihari korera ikigabanuka kigenda hava kuko haba hari isuku nacyo iyindi ndwara nta murundi ubuye kuko kuragira cyane ushobora kuba utwo imbwa itari yigiye ni indwara ya ebola ubu ni ku mavuriro aho uciye hose usanga hariho ahantu ubanza gukora kugira abanze wige ayo mazi akaba ariho imiti wakaraba n'isabune ntamukingira nti mu bitaro wumva uwo ni umugambi mwiza wo ebola kugira ntihagire ibitaro kuva ku burundi mwabugira twaduhana na kongo nibyo ndabatora tuzagira ngombwa kamera uburyo bwose kugira ngo bayirwanye
ye urakoze cyane fabien ye twakire na jean claude jean claude
ni karame wiriwe
nyiriwe neza ijwi ry'amerika yego hanyuma muri makeya wowe icyo wifuza kuvuga ku byerekeranye n'ubuzima aho uherereye
murakoze nitwa ngirimana jean claude uzwi ku izina rya zaboroni ndi mu rwanda ndi mu karere ka bugesera aho ni mu ntara y'iburasirazuba ni mu karere ka bugesera nyine umurenge n'ijuru akagari ka juru umudugudu n'inyamigende yego
hanyuma rero icyo nifuza ku bijyanye n'amagara y'abantu muri make ikiduhangayikishije mu rwanda ni iyo ndwara ya ebola nk'uko bigaragara ngewe akarere ndimo ntabwo kegereye umupaka ariko by'umwihariko cyane ikibazo gihangayikishije isi muri rusange ndetse n'abanyarwanda gusa nanone tukongera tugashimira inzego z'ubuzima ko bagenda bafata ingamba zo gukumira icyo cyorezo ubwo rero muri make ntabwo natwe abanyarwanda twagenda ngo twirare nubwo wenda tusegereye umupaka ariko twishimiye ko hafi y'umupaka hashyizwe uburinzi bukomeye ku buryo ntawe ushobora kwinjira mu gihugu adapimye yego reka ngushimire cyane rero hanyuma dusoreza kuri silvestre silvestre uranyumva silvestre turi kumwe ye amasegonda make cyane isaha idushiriyeho
amasegonda make niwe mbona yuko nubwo bariko babifatiye ingamba ku mupaka kujya ku mupaka haragoye hari abantu usanga baca ku nkengero baca mu nzira za mikato izo nzira za mikate rero nizo zizotuma icyo kiza gitera mu rwanda Iye, ura- urakoze cyane silvestre mwakoze mwese abaduteze amatwi mukomeze rero kugira ibihe byiza tubifurije mwese ubuzima buzira umuze